بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد آه، برمسسيلا رسول ربي عليه الصلاة والسلام كيستي آه، وان باية دبنه boojuu gudditti rabbiin ummata muslimaatti tola oolee guyyaa hunayni duula hunayni rabbiin isaanii hiike dubbanne boojuu gudditti isan ta rasuli rabbi aleyhi salaatu wassalaam harka shan irraa tokko qooda mootummaa ummata amantiin isaanii guddoo qalbiin seenin ka ammoo gosa fiitiif naannoo ifii keessatti humna qabu warreen kana horii gugurdaa kennan rasuuli rabbii aleyhi salaatu wassalaam akka isaan sun jabaatanii gara amantii islaamaa deebi'anii amantii tana qarqaaraniif jenne dubbannee turre akkasuma gaa yeroo rasuuli aleyhi salaatu wassalaam horii guddaa san qoodan dhibba dhibbaan gaala dhibbaan nama hedduu kennan ummanni muslimaa ka duraan amantii tana ganamaan fudhate ka amantii tanaaf baay'ee hojjate gariin isaanii haga tokko garaa keessatti dubbiin tun liqimfamuu didde akkamitti rasuli rabbi aleyhi salaatu wassalaam nuhuu rakkoo qabna nuhii rakkoo qabu nuhi kalolee waan kana hundayyuu kaafira kana cabsee horii kana hiike nuhi ka amantii tana jabeessee asiin gaye nuhi akkamitti waan tokkollee nuu kennuu dhabaatee ummata kaafiraa ka kalee islaame ka amantiin isaaniitu beekamtuun tahin akkamitti warra sanii horii guddaa kana kenne jedhanii hedduun isaanii dallanan akka dhunfatti wanni kun haa jiraattu akka ammoo tuutatti ummataa ansaarattu dallane dubbannee turre ummanni ansaaraa yeroo dallane rasuli rabbi aleyhi salaatu wassalaam dubbii tana furmaata godheef jenne namni tokkof gaafatuu mala ikwaanii ummanni ansaaraa kun warra muslimaa warra imaana qabu warra rabbiin guddaan faarsee akkamitti horii jedhanii dallanan akka namni hin jenne akka namni tokkolleen ansaarri kun edaa hagan sehe maran gayu warruma akkuma namni kun horii jaalatutu horii jaalatu jedhee akka tokko namni tokkolleen shakkiin garaasaa keessan seenne ansaarri ikwaanii waa heddu'uun rabbiin guddaan ol fuudhe tokkoffaa amantiin tun utubaan amantii islaamaa isaan ka muslimni tokko tokkoon baqate kuun habashatti kuun biyyoota arabaa takka takkaan gosa gosa keessa baqatee namuu dhokatee jiru isaan dhufanii amananii biyya fitti galchanii utubaa tahanii fi amantii islaamaa tana gadhaaban amantii islaamaa san fudhatu'uun aalama hunda diina godhatanii aalamni hunduu diinatti tahee diinummaa saniif qophaayan ansaara warri sun ansaarri warra waan qabu hunda dabarse ummata muhaajirtootaa ka baqatee itti dhufe sanii dabarse waan qabu hunda haga rabbiin guddaan ويؤثرون على أنفسهم جد لبو إفير لبو أبلوان في جالك سني دبرسا أسو بيلك أبونا ما دبرسا أسو ديبوك أبو بلس في أباس أسو دارك أبو بلس في دار باس أويسا تأفي درا تأبلس هذا برسا ربي تبي فسنين إساو والصفي أنصاري والرسام ansaarri duulli rasuuli rabbii bahe hundu alayhi salaatu wassalaam qooda irra guddaa ansaaratu qaba qoodarra gudda'a mee fakkeennaaf duulli duraa rasuulli bahu kaafiraa wal lole lola badriitii miti lola badrii kana nama dhibba sadihii fi kudhanii sadihii saxaaban lakkoofsi isaanii nama san keessaa dhibbi lamaaf soddomii tokko ansaara maaltu hafime dhibbi lamaaf dhibba sadii keessa dhibbi lamaaf soddomii tokko ansaara hagam takka qoodarraa fudhatanii ilaali akkasuma gaa duula achiin boodaa hunda akkuma walitti aanu uxud laalime warri lubbuu ifii wareege rasuula rabbi irraa alayhi salaatu wassalaam ittise hundi isaaniitu fuula rasuula rabbii duratti wobbahe dardara ansaaraati nama sagal yeroo rasuulli rabbii marfame san nama sagal ka rasuula rabbii bira jiru saglan keessaa torba ansaara lamattu muhaajira lamaan muhaajiraa xalxaa fi xalxaa fi saciid sacdi torbaan ansa torbaan muhaaji ansaara torbaanuun du'an osoo rasuula rabbiirraa ittisan osoo rasuula rabbiirraa ittisan du'an torbaanu ansaara jechuu warra san warra guyyaa uxud shuhadaa'a uxud nama torbaatamaami torbaataman guyyaa uxud shahaadaata argatanii du'an san muslima irraa warri du'e shuhadaa'ni nama torbaatama torbaataman san irraa hagamtu ansaaraa beektu ikhwaani waan ajaba torbaataman san keessaa hagamtu ansaaraa beektu nama jahaatamii jahattu ansaara min rabbi sodaadhuuf waa nama jabsiisaatii miti namni jahaatamii jaha ansaara hagamtu hafere afur qofa subhaan allah nama afur qofattu muhaajirtoota bar waan ajaba nama afur qofa حمزة أف مصعب ما أفر قفا هركن برا سقلتمي أفر جتشو برا سقلتمي أفر أنصار أنصار إخواني أكنته وجين أمته هيسا نمني باين كنا إسان كنن كان لاليه ummata ansaaraa kana ummata dureessa qabaataa gurdaa se'a akkasii miti dubbiin ansaarri biyyis biyya hiyyeetti ummannis ummata hiyyeessa garuu haga xiqqoo qabu san namaa dabarsa ummanni ummata taphaatii miti beela guddoo jira madiinaa zamanarraa zamanatti beelti gurguddoon egaa abi hureera faan irraa odeessan ta saniin dura ta zamana khandaq gazwaa ahzaab ta beelti gurguddoon ummata sahaaba'aa tuqxe dhagaa garatti hidhatanii rasuuli rabbiitiif sahaaban akkasit deeman biyyi biyya beelaati ummanni kun ummata dureessaa quufa'aa horii kanattiin hajamuu hin sehin ummata hiyyeessa womaa hin qabne waan haga qabus baasee karaa rabbii keessa dabarse eega hagan agarte gaa maaliif horii kana rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam nulleen itti hajamna maaliif nuti saqa keessaa qabna maaliif rasuulli rabbii nuu kennuu dhaba jedhe jedhanii yoo isaan xiqqoo dallananii rasuula rabbitti ergaa ergatan akka waan hamtuu sitti hin fakkaanne dura mee lubbuu tanteetirra qabii ilaali ati odoo bakka isaanii jiraatte horii san ka argattu jaalattamoo ittiin hajamtu namni wama arga dubbatuun hin malti amma rasuula rabbii wajjin dhaabatu malee ittiin hajamu jechuun hin malti garuu dhugaa miti fakkii gabaabduu takka isinii kenname fakkii gabaabduu takka fakkiin tun fakkeennaaf ati mee kambanii ohii keessa hojjatta kambaniin kun haarawaa amma hujii eegale ati ammoo muuxannoo guddoo qabdaa hujiis qajeela beektaa kambanii kanatti akkitti maan hujii sii kenna nama duraa hujii eegale kambanii keessasii kambanii kan abbaa kambaniitiin wajjin isin lamaan akka gaariitti hojjettanii halkanii guyyaa yeroo hantee hunda itti baafte waan haga si barbaachisu ol hojjette hariira kambanii kanaa bakka mara tiite meeshaa inni baasu kan akka inni bakka hundatti gurguramu goote kambanii kana jabeessite ol fuute ol oofte ol ufte waggaa kudhan akkanatu hojjette halkanii guyyaa hafuura baafatu maletti hujii kambanii sanii guyyaa hojjetaa ooltee halkan manatti galtee hojjettee deebifte ammallee sika bifa kanaan akkanatti kambanii kanaa hojjetu abbaan kambanii kun waggaa kudhaniin booda hojjetaa tokko haarawa fidee hujitti dabale hujiin guddannaan ka dabalee hujitti dabalame kun nama qajeelatu hojjetu miti nama badaa nama hujii waliin dhawu hujii hojjetuu hin beekne ka haga beekullee qalbii qulqulluun hin hojjanne ka yeroo eegee yerootti hin dhufne osoo yeroon isaan dhumin ofirraa bahee dabru osoo ofirraa yeroo jirus taa'ee ofirraa telefoona haasawu nama gara mala'eeti ka osoo hujii jiru dhokatee rafu ka waan hujii tana garii hatu garii ammoo waliin dha'ee cabsee balleessu ati waan kan akka waan kan keetitti hojjatta waggaa kudhan hojjattee sadarkaa kanaan geette amma osoo namtichi kun akkana jiru isin lamaanuu mindaa qabdan kuma tokko tokko fudhattan fakkeenyaaf jedhatti ati ka waggaa kudhanii kana kuma tokko fudhatta ka waggaa kudhan hojjettee hujii tana muuxannoo guddoo qabdu innis ka amma dhufe durriyichi waa takkan hojjanne kun kuma tokko fudhataa jennu tunuu dura sin gammachiiftu sihii akkasi jiru atin tattaaffii gugurdaa gootee bakka hedduun hariira gootee karaa hedduu waa hedduu walitiitee halkanii guyyaa irratti hojjatte waliigaltee guddoo takka kambaniin keessan kun gara biraatii argate kontraktii san irratti mallaqa guddaa milkaa'e ta mallaqa guddaa milkooftanii mallaqni sun dhufe jiini dhume abbaan huji'ii kun isin lamaanuu isin yaamee mindaa keessan kuma tokko tokkoo kana isinii kenne kuma hankee fudhattee kiisha kee kaatte innis kuma fi fudhate kuma saniin booda isaan waan jedheen abbooti nama gaarii jabaadhu akka gaariitti hojii hojjedhu ammallee kuma dhibba tokko badhaasa sii kenna jedheen namticha kana namtichi gammadee kuma dhibbaa kana fudhatee deemee manaan ijaarate ati maal jettee hojii tana natti hojjetee fide waan kana maraa natti hojjete namtichi kun hojii balleessu malee ohuun hojjenne yoo inni kuma dhibba tokko argate ammayyuu naa gadi silaan argadhu jette yennaa namtichi homaa siin kennine akkanuma sirraa callise gaafattee gaafannaa homaarraa dhabde maaltu si dhagaayamame maaltu nama dhagaaye waan hime wanni ansaaratti dhagayame gabaabinatti nu galtee jirti amma garuu sanii wajjiin isaan waan hamtuu hin dubbanne maal jedhan yoo wanni rasuulli rabbii hojjate kun amrii rabbii taate rabbiin nama sanii kennii sana firraa dhiisi yoo rabbiin jedheen jaalanne jedhan yoo amrii rabbii taate jaalanne fudhanne jedhan yoo ammoo hujii rasuula rabbii taate alayhi salaatu wassalaam rasuula rabbii dantii teenne itti mannee hajaa teenne itti mannee gaafan maaliif nu agabsite jecha bareedaa kun waan hamtuu takka illee dubbate gaafannaan ammoo rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam yoo suma furmaata godhan amma akkaataan rasuulli rabbii itti furmaata godhe sun barumsa gugurdaa furmaata rakkootiif barumsa gugurdaa abbaan namticha tokko ka hayyuu faranjii kana waan jedhe muhammad jedhe kaafiranii beekama muhammad osoo jiraate jedhe amma rakkoo adunyaa guddoo jeeqxe tana buna dhuga'aatuma silaa furmaata godhaefi addaan hiika jedhe dhugaa isaati rasuul bakkuma taa'utti sila bakkuma taa'utti jechuu isa achiin qodonqin jechuu isaati furmaata godhe akkam godhe meera rasuulli amma alayhi salaatu wassalaam rasuulli ibidda daaraa jala jiru ilarraan qabanne ibidda daaraa jala jiru gubbaa tana ol tilaate daara jallamoo ibidda barbaada barbaada daaraa jala jiru kanarraa ilan qabanne rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam gabbaaseetuma akkamit dhaamsaa yaalii godhan wani baay'ee waa balleessaa barbaada daaraa jala jiru ka ati amma yoo laalten garre yeroo ammoo itti dugdatti deebite achii ka'e waa gubu رسول ربي عليه الصلاة والسلام akka ammana hedduun namaa jedhu hin jenne namni baay'een zamana kana yoo waan tokko hojjete ummanni gariin itti dallane yoo rabbiin nuti hin dallanin kana maal itti goonaa miti ridan naasi gaayatun laa tudrak jedha nama jaalachiisuu eenyu danda'aa miti nama hunda eenyu quubsuu danda'aa miti itti dhiis jedha yoo anummaan sirriirra jiraadhe dogoggora qabaatuu baadhe isaan waan fedhan haa tahanii da'waawanni waan fedhan haa tahanii miti quubsu galchuufi nama hundaa harka tokko godhu afaan tokko godhu qalbii tokko godhu walitti as deebisu rasuulli alayhi salaatu wassalaam wamaan tahani rabbii guddattu hojjedhu naan jedhe hojjedhe isaan waan fedhan haa tahanii jedheen dhiifne takka ammallee waan hin jirre ilaf duraf hin qabne waan hin jirre maal aboo ansaari nama imaana qabu warra gaggaari wamaa wanni jedhamu kun haasawa malee waan qalbii ansaaraa keessa seenaatii miti itti dhiisaan jenne namni baay'ee nama akkas jedha abaluu miti abaloon akkana seenuu dhiisa seenuu dhiisa maal seenee dubbatee jirti kabajaan jirreef dura kaayanii abalu tun hujii isaatii miti waan inni jedhuu miti firaatti dhiisaan jenna lammata wanni isaan godhan haga oduun tun facaatee bakka amma geette tana malee gara biraa akkasiin geettu hin barbaanne rasuulli alayhi salatu wasalaam achumatti hidhan achumatti hidhan sadaffaa matuma fiitii furmaata godhan namattiin ergine namaan hojjedhaan jenne zamanattiin dhiifne waan garii ifinuu qabbanooftii haasawanii haasawanii dadhabanii dhiisanii itti dhiisaan jenne rasuulli alayhi salaatu wasalaam matuma fiiti yoosumatti hatattamaan tarkaanfii fudhatanii furmaata godhan yeroo ummatatti dhufe sodaachisee waraanaan qabee maalii godhee hidhee maa akkasii miti dhugumatti himi aboo tana dhaga'ee jirti een jirti sababaan an dalageef tanaatti hime dura nama tokko quubsuu qabda wannummaan an waan kana dalageef maali tanaaf dalagee itti hime rasuulli alayhi salaatu wassalaam eegasii ammoo maal ibseef weelkaa kana gama qulla'aa hin laalinaa jedheen maal jechuu kun quluun buna itti dhugan kun amma fakkeenyaaf ta keessan namni waa arku haa jennu mee fakkeenyaaf birciqqoo amma waa itti dhugan kana yoo waa itti buuftee cinaa tokko waa itti buuftee haga tokko immoo qullaa hafe harka dhibbarraa shantamatti waa buuftee hagni kun qullaa hafe namni badaan gama qullaa kana qofaa laala namni gowwaanis gara guutuu kana qofaa laala gara tokko laalanii gama kaanirraa ilaf qabuun ammoo dubbii miti badaan maal jedhe gama qullaa qofaa kan waa keessa hin jirre gama olaanu waa keessa hin jiranii miti gama olaanu kana qofaa laalee badiin buute jedha badiin hin buune gama wad'aan waattu jira wamaa waan takka mana hin jirani qullaa'edha fakkeenyaaf gama olaanu laalee jechuun weelkaa kana gama qullaa qofaan laalinatin gama waa keessa hin jirre laalini gama waa keessa jiranis laali wali qabi kana jechuun maalama fakkeenyaaf ummata ansaaraati rasuulli alayhi salaatu wasalaam maal jedheen rakkoo har'as hin mudatte horii dhabiinsa keessan ka har'aa kana qofaan laalini ilaalinaa qananii rabbiin isin qananiise hedduusan laala waan rabbi isinii kenna imaanarra tokkummarra rizqirra kabajarra araaramarra waan rabbiin isin hin qananiise hedduusa laala gama qullaa qofaan laalinaa eega dubbiin qoodamtee horiin qoodame isaanis araaramanii walii galanii waliin rabbooyanii dubbiin dhumattee wanni duraan rasuulli alayhi salaatu wasalaam ji'a lama eegu jiru argamte guyyaa durarraa akka boojii booji'an rasuulli horii kanan qoodne achi dhiisanii biraa deemanii karaa kana deemanii xaa'if dhaqanii xaa'if marsanii hagam turanii achirraa deebi'anii malee bultii kudhanii hagam malee bulanii zamana dheeraa dabre amma kana maaliif akkana dheeressa rasuulli alayhi salaatu wasalaam osoo horii kanan qoodiin haa abboonni horii kana dhufanii islaamanii horii fi qabeenya fi oofatanii barbaadan rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam warri hin dhufne miti in tura warri warri turraan egaa horii qoodan eega horii qoodanii wanni martuu addaan galte dhufe warri ummanni hawaaziin kun gosa sadii gugurdu of gosa xixiqqoo hedduu jenne gosti guddittiin isaanii thaqiif warra xaa'if sun didde amantii islaamaa qabatu ni didde gosti lamaantuun nasrii fi sacdi fi gosa xixiqqoo hedduu hundi isaanii warri hayni kun martuu walii galee abboo haa muslima taanuu jedhanii sanirra walii galan waliigallaan nama kudhanii afur maanguddoo gosa hundarraa nama tokko gosa kudhanii afur isaan gosa hundarraa nama tokko ergatan warri kuu yeroo dhufe rasuula rabbitti dhufe alayhi salaatu wassalaam dhufnaan muslim amantii qabatan eega islaamaniin booda rasuula rabbii kadhatan maal kadhatan maal jedhaniin manzuuma'aan فامنن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وننتظر أمن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك تملأه من محضها الدرر مال جدنين يا رسول ربي أدم نجر نجابني ندك بي تولنتي أول جدنين هاوتا كان كيتي كأتي هرمساني هوتي ilmaan obbolowwan kan kee ka'ati waliin hoote warroota san ka arda booji'amee harka kan kee keessa jiru tola nutti oolii nuu gallakkis jedhaniin gandi rasuulli rabbi alayhi salatu wasalam keessa guddate ganda kana jenne dubbannee miturmaan dura halimatu sacdiyaan rasuula rabbi hoosifte biyyi isaanii tana jenne bara yoos egaa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam dubbiin jabaatte dubbiin hin jabaatte isaanii kunoo muslima tahan gosa jabdittii tana yoo amma waan isaan gaafatan tana kennuufii baatan kufrii fi deebi'anii firraa lolaaf qopheessuun hin malu. horii waan jiru marayyoo uummanni islaamaa gargar fudhate rasuulli homaa harkaa qabaatee huun kennuuf maalumamee haa tahaniire rakkoo dhufte amma rasuulli alayhi salaatu wassalaam maal jedhanii jidduutti himee dura litaa dhufu nu barbaadan jidduutti wali dhufuun akkam faan waan jedhaniin dubbii gabaabduu dhuga'aa barbaada jedhaniin horiin isinirraa adhame qabeenyi keessan hunda namnis isinirraa booji'ame namni keessan hundi dubartiif ilmaan keessan barbaaddan moo horii keessan barbaaddan jedheen warri wallaalee namaaf horii walitti hin dhufu nama barbaanne dhanii horii kenna barbaanna yoos rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam maal itti hime akka inni dhuga'aan isaaniif rifatu ka inni dhuga'aan isaan kana kabaju ka dhuga'aan rahmata godhuuf ka dhuga'aan jaalatu san ibsaniif rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam garuu waan jedheen an qooda kiyyaaf qooda banii haashim warra kiyya gosa tiyyaa hundaa isinii deebise jedhe ammoo qooda ummata muslimaa hunda isinii deebisuu hin danda'usan namu horii isaatii fudhatee jira garuu mala isinii dhawaa jedheen maasha allah ifumaa mala dhawaniif ilaalaame mee waan nama ajabsiisa rasuulli rabbi yoo dirqama amrii baasanii amma silaa horii kana deebisa namuma deebisaa miti hin goone maal haqa namaati kamin deebisaa jedhan diktaatoora zaalimaa miti deebisaan hin taatu haqa namaati horii namaati kamittee deebisaa jettaa lammata warra kaanin abboo horiin addaan qoodamee jira homaa harkaa isinii hin qabnu deemaa galaa yoo jedhan hin danda'a rasuula rabbi alayhi salaatu garuu hin goone maal yoo akkas jedhanii rakkoo dhuftutti sanirra guddo maal jedhanii mala sinii dhawa yeroo nu salaata zuhrii salaan kan salaata zuhrii mata salaachise ol ka'aa dubbadha maal jettan waan isaan jedhanitti himamne waan jettan إنا نستشفع برسول الله إلى المؤمنين ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله أن يرد إلينا سبينا رسول ربي laal waan ajabaa ta'e inni jedheen innaa nastashficu birasuulillaahi ila almu'miniin rasuula rabbii mu'minaan qabne jechuun mu'mintoota taa'u kana hundaa rasuula rabbitti erganne rasuula rabbiillee mu'mintootatti erganne hundi isaaniitu akka horii keenya nama keenya kanurraa boojime akka nu deebisan amma dubbiin tun dubbii guddoo ergaan ta'eennu takka mu'minarraa rasuulatti takka immoo rasuularraa mu'minatti jennaan rasuulli rabbi ol ka'anii maal jedhan anta qooda tiyyaa qeebalee jedhan ta ummanni muslimaa natti ergame irraa qeebalee waan isaan silaanaan jedhan hundaa qeebale horii kiyya qooda kiyya waan argadhe hundaa isinii deebise kiyya qofaa miti ta gosa kiyyaatis isinii deebise jedhe rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo rasuuli rabbii hagas jedhan warri muhaajirtoota ol ka'anii nulleen rasuula rabbitti fakkii godhanne ergaa rasuula rabbii qeeballe waan fudhanne horii boojuu isaanii ta fudhanne deebifnedha ummanni ansaaraatis ol ka'ee waan fudhanne deebifne jedha ikwaani bakki tun daliila qulqulluu sahaaban hunduu waa argatan jechuu khilaafa olomaa'ii jidduu jiru ka olomaa'iin baay'een ibnu hajar fatxulbaarii keessatti dubbate horiin guyyaa san qoodame ummata mu'allafaa quluubaa isaanii qalbiin isaanii imaana keessatti laaftuu qofa'aaf kenname warra ansaaraatiif warra muhaajirtootaatiif waa takkan kennamne ka jedhan sun sirri miti daliila baay'eetu jira akka dubbiin sun sirri hin ta'in daliila jirudhaa tokko kana maal deebisa silaa waa takka hin fudhatin waan hin qabu fudhanne maal deebisa waa fudhatan jechu wanni isaan akkas jedhaniif hadiisa anas anas maal jedhu ansaaraa waa takkan kennine jedha ansaaraa waa takkan kennine inni baanu akka sharikaa reefuu kan banii reefuu nu baannuu san ati mindaa kuma argatte innis kuma argate inni saniin booda kuma dhibba tokko argate ati waa argattee osin jedhan achii gabbaatee maal jetta ammoo maal arganneetta maal arganni sun maal argatte maal arganne kumni kunoo kumni kun mindaa kiyyare isaan boojuun wanni duraan isaan to gaala lama lamaan fudhatan sun haqa isaaniiti sun waan namni irraa fudhuu danda'u miti sun yoo kadhatan irraa fuudhan malee waan guddoo qoodaman kana dhibbaan dhawan dhibba lamaan sadii hin dhawan kanan arganne jechu akkasitti ikhwaani ummanni muslimtoonni qadiimni sun horii waan qabu deebisan yeroo isaan deebisan أقرع ابن حابس التكئي سيد بني تميم إني والكئي مال جدي قال دب فرتين دب أن فرت ديف واني قستي يفرت هندو هندي يد سبحان الله مكم برا أما حواس حواس لال حواس وجاه قم لينجي أمن ترتي لينجي إيف أمتا أما ديدي أما أمن تتغسيني كانت دانجركم kun hin deebitu yaadinaa jedhe kun jaarsi eenyu aqraa bin haabisi jedha akka isaa tokko jira malee badaan uyayna ibn xis uyay ibn xis nama xabaya hammaatu inileen warra qaxafaan kana keessaa hubanu fuzaaraa jedhama horiin kiyyaaf tagosatiyya banii fazaara'a takkan deebitu yaadinaa jedhe kanasi harki guddaa lama amma deebisuu dide horii boojuu عباس بن مرداس إنيلين سيد سليمي كأي دبة تجارة دبنان كياف كبني سليميس نديبي ويا قالوا الحمد لله إذا كان يرو دراتو رسول ربي شنتما كنيفي إيغسي إني بوي شنتما براد دباليف عباس بن مرداس رسول بيك عليه الصلاة والسلام akka suleym gosti isaa suleym warra imaana fudhatee amantii islaamaa tanatti jabaate akka inni hagas mara jirjiiruu hin dandeenyen beeka rasuulli alayhi salaatu wassalaam banii tamiimiif immoo fazaaraan akkasii miti harka mootichi isaanii keessa jirti inni hagana jennaan amma tun warri suleymii ka'anii maal jedhan yaa rasuula rabbi akkasii miti inni kafii yoo fedhe haa dhiisuuti nu waan fudhanne hundaa deebifneedha dubbiin hagasitti bakka lamatti gargar baate nama hayyameef nama dide eegasi rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam dubbatanii maal jedhan aboo umanni kun kun obboloowwan keessan islaamanii jirani miidhamni hagana ga'u kun isaanirra ga'ee jira horiin tokko nafnee fi namni itti nafne ijoolleen itti nafne dubartiin harkatti hin hafne aboo ilmaan isaaniitiif dubartii isaanii namni dandeettan deebisaa jedhan namni tola nutti ooltanii rabbirraa ajrii kajeeltan ilmaan isaaniitiif dubartii isaanii deebisaa fiyya namni san godhuu hin dandeenye haa deebisuu liqi'iin jedhe liqii jechuun qiimaa waan inni deebisee kana harka jaha deebifnaaf jedhe rasuli rabbi alayhi salaatu wassalaam subhaan allah subhaan allah yoo waan haga kuma tokkoo deebifte booda kuma jaha sii kenniti mootummaan islaamaa jechuu namuu ima haa deebisu jechuu gabaabinnatti amma namuu deebisiree dirqama ka jaalatee rabbii deebiseef ka rabbii hin deebisin ka liqaan irraa fuudhan akittu horiin deebi'eef eh, horiin hin deebineefi boojuun madhaa maatiin isaanii galaniif akkasitti gaa ikhwaan ummanni dhufee islaamii ilmaan ifiitiif madhaamaatii fi fudhatan saniin booda wanni ajabaa takka argamte wanni ajabaa maal mootichi warra kanaa maalik ibnu oofiin kun garam jira mootichi ummata kana walitti qabee nama kuma digdamii shanii baadiyaa isin beektan sanitti kan namoonni kuma tokko walitti qabuu hin dandeenye kuma digdamii shan walitti qabe inni kun eessa jira gaafin sanamu laallan maanguddoo kuma afurii dhuftana keessa hin jiru inni haga waan kana haasawanis namni maqaa isaa dhaye maalikin nu ergee maalik akkana jedhe namni jedhe hin jiru jennaan rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam gaafate eenyu gaafate ummata gaafate gaafatee maalik ibnu awf eessa jira mee jedhee gaafate amma namni badii tana hundaa hojjate ka duula hagana ga'u kana maqaatti ta'e ka namni hagas ga'u sababaa duula saniitiin du'e isa kana eessa jira jennaan amma namni aqliin namaa ajjeesumaaf barbaada jedhe os maal jedhan yaa rasuula rabbii xaa'if jiraa achi keessa jiraa inni amanuu feene nu ammoo biraa deemne akkasitti amannee rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam maal silaa nama fakkaatti nama sossobee achi dhaqee ajjeesu itti ergu goone immoo rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhe deemaa dhaamsanarraa dhaqqabsiisaa jedhe dhaamsi ka maal jedhe yoo maalik ibnu oofiin kun dhufee muslimi madhaamaatii isaa guutumatti deebisaafi takka horii isaa karraa adhameilleen deebisaaf سبحان الله سبحان الله madhaamaatii qofaa miti horisin deebisaaf wallahi laalaame ikhwaani wanni biraa ta nama ajabsiisa hagas qofaam jedhan mallee ammallee gaala dhibba tokko kennaaf jedhe garab sadaa dhutun akkam faaname yaala rasuulli kenna kana alayhi salaatu wassalaam isaa kanarra namni beekne waa hima wallahi ikhwaani namni rasuula keenya alayhi salaatu wassalaam irraa waa himu nama rasuula keenya hin beekne dhugumatti hin beekne osoo beeke wallahi bakki waan irraa himanuu hin jirtu bara ikhwaanii tun maal irraa himan be narabsaadhu maal irraa himan wallahi waan waan gaarii faarsanii malee hamtuu irraa himan takka akka inni hin qabne ilma namaa qajeelchuuf dhufe haaloo irraa bahuu miti hidhuu miti salphisuu miti dhaanuu miti miidhuu miti maal hojjetani seenan kan kee kan duraanii maaliin hin barbaachisu amma karaa rabbitti as deebita deebinaan haqan kee namni tokko sin dhowwu maalik ibni awf ka nama hagas ga'u ajjeesee rakkoo hagas ga'u fide dhaqanii hidhanii ajjeesuu miti karaa rabbitti as yaamu karaa rabbitti as yaamu dhaamsa kanatti dhaame rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam dhaamsa kana itti dhaame maaliif itti dhaama tokkoffaa amantii islaamatti yaamu lammata namtichi nama kuma digdamii shanii walitti qabe akka isaan lolan hunda isaanii murtii sanirra isaan geesse ka isaan amma ilma isaaniitiif ijoollee isaanii baasaniif duuba kaayu akka isaan murtii san fudhatan godhe nama laafa'aa miti nama nama laafa'aa miti nama hagas gawusan ilarraa qabatuun imantaani yoo ilarraa qabattes guyyuma tokko dhufee rakkoo irra si geessa namni hagas ga'u ka dandeettii hagas geettu qabu diina kan kee wajjiin jiraatun keessattuu xaa'if taqiif wajjiin inni jiraatun ka taqiifilleen amantii islaamaa didde ka namtichi aqlii hagas geettu qabulleen keessa jiru waan qalbiin itti nama qabbanooftuu miti bakki sun rakkoo gugurdo karaa saniin dhufuu danda'e lammata namtichi waraana hagas gawusan sagantaa hin jirre irratti walitti qabe maalirra walitti qabe uummata akka waan hin jirre irratti walitti qabe akkasitti afaan tokko godhe osoo amantii islaamaa tana fudhatee waraana islaamatti dabalamee gormuu islaamaa ta'e hagam takka ummata islaamaa fayyaduu danda'a namni kun sawwanni rasuulli rabbii ilaalan alayhi salaatu wassalaam kanaafuu akka inni muslimu barbaadan kabajaa isaatis eeguufii barbaadan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ol fuudhuu barbaadan lafa buusanii miilan irra dhaabatuu miti lafaa ol fuudhuu barbaadan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam hin beekan rasuulli hagam takka miidhame maalik hagam takka salphate hagam takka tuffatame sagantaan inni baase kun martuu fashila ta'e sabni isaa caphe qabeenni isaanii adhame mala nama hayyoota hundaa ka duraan inni dudsun martuu amma maqaa balleessaniini badiin hundi tasaati sanii asit ammallee gosti isaa islaama filattee amma dhuftee islaama tahulleen isaa caphiinsa ammallee bakki inni jiru tana thaqiif keessa jira thaqiif bira amma kabajaan qabu tokkoffaa gosti isaa biraa islaamte kabajaan qabu lammaffaa warri thaqiif marfamee gojola keessa jira jiruun harkaa baddee horiin harkaa diigatee eenyu waan kana hundaa nu buusee badii tana nu seensee isa jedhan kanaafuu kabajaa qofaa miti na ajjeesaniyyuu ofirraa sodaata na ajjeesaniyyuu sodaata isa ka rakkoo hagana geettu tana keessa jiru dhaamsi rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam itti dhufe yeroo dhaamsa rasuula rabbii kana dhagaye asii achi laalle achuma keessaa dhokatee bahe osoo cahu dhufee rasuula rabbitti dhufee islaame rabbii keessan sodaadha laala adunyaa tana gubbaa wallahi waan na fakkaatu adunyaa tana guutuu gubbaa nama seenaa akkanaa qabu rasuula rabbii malee alayhi salaatu wasalaam akka namni hin garre
dhufee islaame
irri guddooni nama islaamuuf furmaata biraa tokkollee ka biraan qabu lammata ijoollee isaatii dubartii isaa argatuu barbaada sadaffaa horii fi argatuu barbaada gaala dhibba baanan kanallee waan xiqqoo miti garuu gaala dhibba kennineefi hagni kun amantii isaa qajeela gadhaabuu dandeetti rasuulli alayhi salaatu wassalaam itti dabaleef maal dabaleef waa lama guguddoo godhan dura taa'a gosa hawaazin kana isa godhe rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam bakki angoon isaati duraanii tanu angoo isaatti duraa deebiseef jechuudha. Angoo duraan kufrirra qabu san islaamiin irratti argate amma. Lammata akki inni waraana hawaazin kanaa fi waraana naannoo kanarraa qopheessee
magaalaa xaa'if kana marsee akkasitti karaa mararraa hidhee akki inni taa'u amma kana maal godhe warruma hawaazin kana waliin dhahe jechuudha hawaazin thaqiif ta'a amantii diddee miti warra haga muslima tahe waraana isaa godhee fi warra haga amantii dide sanii akka inni marsee akkasitti gojala xaa'if san keessatti marsee dura taa'u godhe san irratti qarqaareef rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam amma rakkoon gamanaa dhuftu hunduu furmaata argatte jechu rasuulli amma alayhi salaatu wassalaam qalbii qulqulluun kiiloomeetirii dhibba jahaa san deemanii madiinatti galan qalbii qulqulluun addunyaa taanitti fuula deebi'an gamana irraa rafan jechuu rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam waggaa tokko guutuu akkasi marsee irra taa'e haga warri thaqiif mala biraa dhabee harka kennatee amanutti
kana rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam
bifa kanaan karaa rabbitti nama yaama haga barumsatti aanu keessatti yoo rabbiin guddaan ee jedhe wal geenne waa'ee seenaa rasuula rabbii dubbannu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله سبحانه وتعالى أعلم